maastar pilaanii finfinnee mormuudhaan hiriirri mormii oromiyaa keessatti baatiilee lama dura jalqabe arraleettuma fufee jira jechuudhaan jiraattonni godinaalee adda addaa dubbataa jiru tujubeetu hordofee qindeesse gara sheettan si dabarsa.
godina harargee bahaa aanaa meettaa magaalaa gooroo muxxii keessatti har'a hiriira nagaa ba'uudhaan barattoonni gaaffii dhiyeeffachuu isaanii jiraattonni nuuf ibsaniiru humnoonni mootummaas itti bobba'uudhaan hiriira isaanii bittimsanii barattoonnis addaan tamsa'u dubbatu jiraattonni kun barataan sodaa nageenyaaf maqaan isaa akka himamne gaafateef hiriira sanarratti hirmaadhe jedhe haala ture akkas jechuun ibse.
Jaarraa ganama kana ijoolleen mana barumsaa sadarkaa lammaffaa iskuula hiriira ba'anii. itti gaafatamaa lubbuu barattoota keenyaa kan dabalan hunda mootummaan fiddeelleessi itti nu gaafatamuu fudhachuu qabdii kan ta'u baannaan oromiyaan keenya kan mormu hin jiru akkasitti ijoolleen hiriira baatee falmachaa turte san booda bilbilanii.
Eeyu bilbila.
Bulchiinsa magaalaati.
Eenyu waaman.
Federaalaa fi bakkanaa warra jaan tokkoo fi agaazii ambulaansii keessatti guurratanii hibbisanii.
Mana barumsaa dhufu.
Magaaluma keessa dhufu mana barumsaa irraa ijoolleen batanaa fixee eega baatee karaa irra baatee karaa mafeenaa irratti dhiichisaa jirti. Yeroo amma sittaasaa jiru kana gaara keessatti dhiyeessaa sittaasaa jirti.
Dhokattanii moo?
Ee dhokonnee haasaa jirra. Namni Oromoo jeeqaa jiru tokko Adam Jaama Adam Daroo Jaama.
Bulchaa magaalaati.
Itti aanaa bulchiinsa magaalaati Adam Daroo Jaama kanutti waame. Eegas booda ijoolleenis facaaseeti harka horii ta'e. kanaan durallee akkasuma nutti waamaa ture hawaasni biyyaa akka itti gabbee halkan waa bitatu dhabee halkan isaaniitu abaa odagaanii bobba'anii galuu namatti hin dhiisan xiqqisoo aduun golgoloinaan bahuu irratti hin dhiisan hawaasni biyyaa rakkoo guddoo keessa jira siyyuu ba'e.
Hiriirri sun saa meeqarratti ture?
Saa sadirraa eegalee saa ja'a fi cinaatti bittinneessan.
Akkamitti bittinneessan?
Ijoolleen isaanii dhufee makiinaan sadeen seenu agarraan oriyanii badan. hanga ammaa barbaadamaa jirra gaa warri reebamee silaa hidhuu barbaadaniiti nuti gaara keessa jiraannu jiraatteenyee sitti haasa'aa jirra. Kanuma bakka kanuma kanaaf milishaa halkan guurratanii mana jala nu bulan.
Gama biraatiin immoo godina Gujii aanaa Gorodoolaa magaalaa Harqalloo keessatti barattoonni mana barnootaa sadarkaa lammaffaa fi giddugala sadarkaa lammaffaa kanneen hidhaman nuuf haa hiikaman gumaan lammiiwwan keenya du'anii nuuf haa baafamu jedhanii dhaadannoo dhageessisaa hiriira bahuu isaaniitiin humnoonni mootummaatti bobba'anii hiriira sana bittinneessanii ijoollee reebuudhaan mana hidhaatti guuraa jiruu jedhu jiraattonni. jiraataan magaalaa Harqalloo haala guyyaa har'aa magaalattii keessatti raawwatame jedhan nuuf ibsaniiru.
Harqalloo keessa har'aa hiriira nagaa barattooti karaa nagaatiin odoo waan takkaallee hin tuqinii kutaa joonerii kaasee jiwagaa iskuulii kutaa sagalee kudha tokkoo dabalate hiriira nagaa geggeessaa turan.
Hiriirri nagaa kun maaliif ba'an ijoolleen maali kaayyoon hiriira isaanii?
Kaayyoon hiriira isaanii yooma maaster pilaanii finfinneetiin wal qabate dhaadannoo qabatanii ba'anii turani.
Maal jechaa turan?
Namootni sababa maaster pilaaniitiif hidhaman barattootaa fi namootni mormitooti ka akka addisuu bullaallaa ka akka obbo Beqqelee Garbaa akka hidhaanuu gal lakkifamanu jedha tokko. Lammaffaan lubbuun barattoota darbanii Oromoo akka gumaa isaanii akka kaffalamu itti haasee immoo namoota isaa ajjeesan sun akka itti gaafatamu ka jedhanu dhaadannoo isaanii dhageessifataa turan. Yeruma santi ani waan ajaa'ibu keessa ijoolleen yeroo sadi wayii magaalaa keessa deddeebitee turtee poolisiin oromiyaallee hin jirti gori beektanneessaallee hin jira ture.
Callisanii ilaalu turanii yeroo isaanii hiriira nagaa geggeessan.
Eewwamaa nami hin turre yeroo jalqabaatiif hin turre.
Kun sa'aatii meeqatti har'a?
Har'a sa'aatii sadii kaasee haga sa'aatii ja'a.
Achi yoo maaltu ta'e?
Achi kasamaa buute kalafaa buute hin beeku humni agaaz jedhamu sun humni adda. Hayyuu nabi isaa hunda sibiilaa jechuudha. Dhuftee barattootaa fi amma maatiin barattootaa guyyaan gabaa nan hundinuu baay'ee jira. barattoota maatiin barattootallee barattoota addaan dhooganii turanii ilmaan seenarra addaan dhoogan jedhanii walitti simanii turanii warruma hangaawa kanatti yaamee ture akkama marsitee ijoollee xartubichaa dhagge ulee.
Reebuutti ka'an.
Reebuutti ka'anii bakka iyyuu shubooyiiti jira giddii mana yaala horii yaala horii harqalloo jechuudha. Gibbii isatti gannattee ijoolleen kan shuboon kukkutti nafuun kukkutte dhaaltee reebbee mucaa tokko fuudhee barataa Jamaal Haasanii jedhanii kutaa sagalee. fuutee garaftee achi kiiloomeetira kudha afuri jira achi bitaatti lafa achi gattee inni ifollaalee inni achi gattee biraa deemte amma kun buufata fayyaa harqalloo jira achi fuudhee uummat ganaa achi deessee jechuudha. Amma reebichaa fi ulee hanga ammaatti jira jechuudha hidhaan hidheessa jira naa baay'ee hidhan.
Ammas reebichi sun itti fufee dhuma jira moo?
Amma tana ee amma reebichi itti fufee nama lamaan dhaabatu dhaabachuu hin danda'u. Kaan ammoo hidha jiran nama tokko jiraata dhalataa asiiti jiraata shaashamane jiraata asitti daldala nama biiqaa buudee jiru jalqabni isa nurraa hiite biiqaa buudee maqaan isa barsiisota sadi nurraa hidhaniiranii barataa hin beekamu laakkosa barsiisaa teessoo gashaa jedhamu haayiskuulirraa hiite jiraataa nama koonnoo canaa jedhamu jiraatuma asii hiitee itti qindeessetteen dura bu'aa mana barumsaa bakka aanuma kana ta'e ganda jechuu lookoo jedhanii maqaa isaan beeku dura bu'aa mana barumsaa ta'e isalli hiiteerti barsiisaa girmaa goobanaa mana barumsaa harqalloo irraa hiiteer.
Kun har'uma ta'e.
Har'uma ta'e.
Poolisiin Oromiyaa bulchoonni aanaa yeroo ijoolleen akkasitti reebaman maal jedhu callisanii ilaalu?
callisanii ilaalan duruu ka poolisiin ka aanaan jarri dhufteennaan uummatilleen dhufeera barattootilleen baay'ee kan sodaattee dhaabattuu hin beeku waan isa balloo isuma humna dhabdeet isiin dhunnaan isiilleen walumaan kaate garuu waan kijib keessan jirre hin dhagarre isii dhooftu poolisii oromiyaa jechuudha aanaa kenna.
Ammoo haalli magaalaa harqalloo maal fakkaata?
haalli magaalaa harqalloo akka malee ammaa tana akka malee nama sodaachisan uummata kuu horii fidateera kuu midhaan gurguru fidatee jira kan midhaan gurguru akkas gurgura fidateeru akkasiin bassitee bira midhaan sun jalaa saamameera baqaa haala burjaajessaa keessa jira.
aanaa gorrodoolaa magaalaa harqalloo keessatti haala uumameef humnoonni agaaziitti bobba'anii barattoota reebuudhaan hidhaatti guuran himannaa jedhu kana qaama mootummaarraa adda baafachuuf gara itti gaafatamaa waajjira nageenyaa aanaa gorrodoolaa obbo Abarraa Cuweetti bilbilee humnoonni agaaziitti bobba'uudhaan hiriira barattoota kanaa bittimsan ka jedhuuf akkas naan jedhan.
Lakki agaaziin hin bittimsine agaazii aanaa kennarran jiru.
Ijoollee sana bittimsuu qofaatu hin ta'in ijoollee hedduu reebaa turanii mucaan Jamaal Hasan jedhamu tokko. Akkaan reebamee miidhaa guddaatu irra ga'ee ka jedhu dhageenyees ni bilbilee ijoolleenis immoo baay'ee reebamanii namoonnis hedduun hidhamaa jiru ka jedhu odeeffannoo jiraattota magaalaarraa dhageenyeeti.
Nami tokkos nami miidhaa irra ga'e nami tokkos hin jiru.
Namni miidhaan irra ga'es namni hidhames hin jiru.
Nami hidhames nami miidhaan irra ga'e nami tokkos hin jiru.
Hiriirri ijoolleen barattootaa har'a qormaata booddee inni hiriira geggeessan jedhanoo.
Hiriiraan baane ijoolleen jeequmsaaf fidde malee. Hiriira jechuun maal jechuun hiriira jechuun gaafatamee bultii sadiin duratti waa hiriira irratti baasan ajandaa san dhiyeessanii qaama dhimmi laallatuuf hiriira kan bahamu jechuu har'a qormaata osoo qoramaa jiranuu qormaata san dhiisanii ijoolleen piripaaratorii magaala keessa jeequmsaa fiiganii jennaan milishaan bittinsee jira.
Malee ijoolleen reebamtes hin jirtu homaa waan.
Ijoolleen reebamte mucaan tokko hin jiru.
Hundumtuu nagaadha haalli magaalaa keessan keessaa yeroo amma maal fakkaata?
Nageenni guutu jira gammaatti guyyaan hadhaas gabayaa gabayaan nagaan bitatee oolee galee uummanni bashannanaa jira magaala keenya keessa. Sarraa kanaan amma dhaamsi dabarsuu qabu uummata Oromoos ta'ee uummata naannoo keennaallee fi uummata aanaa keennaallee fi jeequmsa malee karaa mari'iitiin ajandaa qaban hunda walitti dhiyeessanii uummanni kenna barataan kennaa dargaggeessi kennaa. ajandaa qabu qaama dhimmi ilaallatuuf dhiyeessee mari'iin hiikuun ni danda'ama kallattii kanaan akka fayyadamanuu dhaamsa dabarsa.
Tole gaa yoo amma isaan karaa nagaatiin hiriira nagaas ni geggeeffanna jedhanii qaama mootummaatti yoo iyyatan deebiin ni kennamaa fi eeyyama ni argatu.
Ni argatan biyya kana keessatti eeyyamameera miti heera mootummaatti seera mootummaatiin eeyyamameera guyyaa sadiin duratti qaami kamiyyuu hiriira nagaa ni ba'u jedhee. qaama dhimmi ilaallatuuf dhiyeessee akka eeyyamamuuf kun amma hiriira nagaa hin jennu nuti jeequmsa jenna malee namni qormaata lakkisee ba'ee fiigee iyyee katamaa keessa maraatu inni jeequmsa jenna malee hiriira nagaa hin jennu nuti.
Maanni wanti isaanii dhageessisan kun immoo maaliif jiraattonni akka jedhanitti waa'ee maastar pilaaniitiin wal qabatee namoonni ajjeefaman gumaan isaanii haa ba'u warri hidhamanii haa hiikaman ka jedhu gaaffii isaan dhiyeessanii jedhan gaaffiidhuma kana deebisuu qofaa fi reebichatu nurra gahaa jedhu isa kana akkamittiin ilaaltu sin.
Kana yaada kana tokkoyyuu dhiyeessine iyyane malee uu uu jedhanii iyyane.
malee dhaadannoo sin dhageessifnee iyya qofa Dhaadannoo tokkos hin dhageessiste.
kanaaf amma magaalaan keessan tasgabbiitti jira jechuudha.
Nagaa qabdi nagaa guutuu qabdi tasgabbii adoon ta'e nagaa guutuu qabdi.
Itti gaafatamaa waajjira nageenyaa aanaa gooroo doolaa obbo Abarraa Cuwwee ibsa kennitaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan galatoomaa.
Anillee maqaa aanaa guuroo doolaatiin galatoomaa sin jedha.